Olivier Sati basumba imani
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri nimujye kandi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire kandi mugire uruhare muri iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murabizi kuri radiyo yanyu murisanga igihe icyo ari cyo cyose ikibazo cyo gutorana ni ukuzungura mu kinyarwanda ku bigeme n'abakenyezi giteye gite mu burundi abakobwa n'abagore babona umugabane mu kirundi ni umwandu gute turabiganiraho na claudette niyonzima ahagarariye imbere y'amategeko mu burundi ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu burundi nyine association pour la promotion de la fille burundaise mu gifaransa twatumiye kandi umutegarugori justine nkurunziza ni umurundikazi aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika we araza kudubuhamya ku buryo mu muryango wabo bumvikanye ku mutungo ndetse n'ukuntu bamugize umutware w'umuryango turaza kubigarukaho mu kanya ubu ngubu muri uyu mwanya claudette niyonzima turi kumwe justine nkurunziza araza kuboneka mu kanya kari imbere noneho rero mbazanire umushyitsi wa mbere claudette uraho neza
yego ndaho namwe n'intore yego turakomeye natwe nuko kandi ndagushimiye cyane pe ndagushimiye uyu mwanya utuboneye nyine nk'uko nari maze kubivuga mu kanya turaza no kubona justine nkuru nziza nuko none mu burundi kugira ngo umukobwa abone umwandu we bigenda gute biriho cyangwa ntabwo biriho
Eh, murakoze cyane Eh, nubanza gushima ko mwantumiye mu kiganiro nk'iki hanyuma kumbure sinza kugaruka ku mwidondoro kubera mwamaze ku- kumvuga ariko rero dushobora Eh, ku kuza kijyanye kuvuga n'ibitorana, tu- dushobora kuza kuvuga dushobora kuza kuvuga muri makeya uko iyi shyira- iri shyirahamwe ryanyu rikora n'icyo rikora dushobora kuza kubigarukaho
yego murakoze cyane Mm.
hanyuma ngerageje kuvuga ku kibazo kijyanye no gutorana ngaha mu gihugu cy'u Burundi Eh, novuge ko n'ikibazo kihari ikibazo kitaraboneka umuti kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashoboye kugenda kirakira ko umukono ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga koko ntibiriko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteze twebwe abigeme n'abakenyezi aha nogaruka nko kuri article ya mbere iri muri declaration universelle des droits de l'homme aho ivuga yuko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko rero eh, m- ariko naho biri uko gutorana navuga ko kiri iki kibazo naho hariho imiryango imwe imwe igerageza kuza irabitunganya uko yo nyene yiyumvikaniye ugasanga nk'ubuye nko muri mirie urbain biratandukanye no muri miri- mirie rurale aho usanga mu mu bisagara niko novuga cyangwa mu mujyi imiryango ishobora kugaburira a- abana babo mu buryo bungana bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane eh, naho novuga muri miriyeri hane ni ukuvuga mu kinyarwanda tubyita mu giturage yego
sabwe mu kinyarwanda miliyoni rare tubyita mu giturage
yego mu giturage Ah, eh, twebwe tuvuga mu misozi cyangwa ku mitumba aha Eh, aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana arotswa ikivi cyo kurimiramwo kimwe hama ico kivi na conyene ntuba urekuriwe kugikoresha ikindi kintu na kimwe kiretse kukirima byumvikana ntukikotesha ntukigurisha urarima mu gihe uzo butakihari eh, naho wagiye kubaka ntibaza kubaza ibijyanye n'ico kivi rero byumvikana yuko eh, ikibazo kijyanye no gutorana navuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini nkavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga navuga bwa sosiyete
No- Eh, no mu- mvutse no mu rwego ku rw'amategeko bijyanye ariko noneho n'ubutungane yego sabwe no mu rwego rw'amategeko si ubutu- ubutungane bujyana n'amategeko ah, ibwi- ama- amabwirizwa ibwirizwa itegeko mu kinyarwanda
yego Ah.
ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turi ko turaraba nko muri za sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda Mhm.
Eh, kubera ko ata tegeko riba rihari donke risingwa usanga kenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye icyo nokwita mu gifaransa ngira juridiganse rero muri ico gihe hari aho bigorana cyane kuko eh, na cyane cyane umucamanza yisunga icyiyumviro ciwe cy'ukungene abona ibintu eh, n'ukungene vyabwirizwa kugenda rero bigatuma umwigeme eh, ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe eh, aba ari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi Mhm.
rero eh, novuga yuko ikibazo cy'ugutorana ni ukuri ni ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bapfu- bavutse ku babyeyi bamwe botegerejwe mu bisanzwe kugira uburenganzira bumwe Mhm.
bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya Eh, hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta mu- u- umuntu u- u- twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhinyiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi Eh, rero kumbure diferanse de tetima yategereza gusigurwa na diferanse de merite meno de condition kubera ko eh, byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerika hatarabwe uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe Eh, sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valeur novuga nti umuco si wo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho mugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliyore cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa yego rero eh, mvuga yuko osi yuko ari ikibazo cy'ubumuga bwa sosiyete kubera ko igitandukanya abantu n'ibindi biremwa navuga ni umutima w'ubwenge no gushishoza I- Mhm.
i- iyo uko tubayeho uko dukora uko twiyumvira binyuranye n'icyo agatima ko kuba umuntu kakongorera kuba Mhm.
buca buba ubumuga bw'umuntu Mm.
Eh, ni ukwege mu ncamake numva nobishyikiriza ku bijyanye no gutorana yego twebwe mu bundi nta tegeko rugero ritari rihari riremezwa Ah, rero novuga ni defi cyangwa n'intambamyi ku bigeme n'abakenyezi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda claudette niyonzima ni umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu burundi claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Ju- na justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika aho bari hose niyo mpamvu rero nagira ngo mutangire mwiganirire uwa mbere ni aloyizi dufite kuri telefone aloyizi we
we urahura urakomeye
rero ndaho nakomeye uherereye hano yiziwe
amerereye mu burundi mu ntara ya ngozi yego
yego nuko irindi zina ryawe se ni iri
Mm, imana irambona aloyize ye mani irambona nuko ufite icyiyumviro cyangwa ikibazo
rero mfite icyiyumviro yego
ni uko ku kintu kijyanye no gutorana ku ba- eh, ku bagore cyangwa ku bakobwa Mm.
numva umengo ngo ntitari gikwiye guteza impari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kenshi mu burundi
yego
Eh, icyo na- icyo nashikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu Mm.
numva umwe ngo ni ibintu bigoye cyane kubera bica bisaba yuko bamwe ba ba mama batuvyaye nabo baca basubira inyuma nabo ngo baje gutorana Mhm.
ugasanga rero biriko birateza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
icyo numva rero ni uko babandanya bahabwa kirya giseke eh, baba baremerewe n'umuvyeyi
ariko se we mu- ku ku giti cyawe imana irambona wumva umwigema adafite uburenganzira nka musaza we
Eh, umwigeme arafite uburenganzira ariko kwita kintu cyo gutorana jewe numva umengo ni ibintu byoteza ingorane cyane kubera hari igihe usanga umuhungu afite itongo ritoya kwase eh, bab- babanye bavukana ari nk'abahungu nka batanu n'umukobwa nk'umwe cyangwa abakobwa babiri
yego Ati- eh, ni ukuvuga rero mu gihe uwo mukobwa nawe yota ashaka gutorana itongo ringana n'iry'abahungu kandi nawe nyine ategereje n'irindi tongo ryo ku mugabo
yego Alo?
ndagukurikira Eh, ego nanjye ndiko ndavuga ati umukobwa kubera yuko aba afite itongo iyo azoza kubaka eh
rero icyo numva ni uko numva yogumya iryo tongo nyine ry'iwa- ry'iw'umugabo yaba yagiye kubaka ariko nk'uwo bidakunze ko yubaka nyine bomu- boheza bakamuha iryo tongo nta ngorane
urakoze cyane imana irambona
namwe murakoze cyane ndabashimiye ye kuri telefone dufite na jean bosco jean bosco
nabumva uraho urakoma
yego ndakomeye irindi zina ryawe ni irihe
Eh, amazina yanyu yo kuri facebook ni arasandra mani yataha
oya yawe nyakuri ndayaheze
ariko
Eh, ariko uri ni niyo mvuge jean bosco
subiramo iry'ikirundi
niyo mvuge jean bosco niyo nizigiye
yes nuko ufite icyiyumviro se cyangwa ikibazo
icyo icyiyumviro ntikikizwa ku bakobwa bashobora gutorana eh
Ah, mu migenzo y'ikirundi Mm.
kuko twe twakuze tuyibona mm,
twakuze tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikizi ukikuraho rero nge nka jewe nk'igitekerezo cy'iwanjye mbona umenga baba bakujyaho imigenzo y'ikirundi
none se nge mbona Umuco, umenga- nge umu- mbona umenga bo bandanya nyine abakobwa bahabwa ikizi nk'uko ba- babihabwaga kera ah,
Eh, umuco uhindutse se hari icyo byatwara abarundi
eh, bya- kuko abakobwa baje gutorana iwabo eh baba basa n'abahinduye umu- baba basa n'abahinduye umuco kuko imico y'ikirundi kuva na kivamo abakobwa baba baronka icyo bita ibizi no tubitorana muco kimwe n'abahungu
ye niyo nizigiye urakoze Eh, ok ok mwagize neza ye radiyo ijwi ry'amerika claudette we ndumva aba basaza bawe abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose
Eh, ngerageze gutanga kumbure sa n'uwishura eh, aba batumire babiri muriko muranyumva yego ndakumva
Eh, aloysi yavuze ko kumbure umwigeme canke umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo aca arashinikira cyane yuko kumbure umu- umu- umu- umu- umugore yamaze kujya kubaka atosubira kujya gutorana iwabo kubera ko aba afite itongo iyo yagiye kubaka Mm, niba kumbura iyo aba yari hafi nari kumwibariza none ko nawe nyine nimba ari nk'umusore nawe nyine azojyana umugore esike uwo uko uwo mushiki we azoba yagiye gutorana siko uwo mufasha niwe nawe azogenda gutorana mhm.
hama noneho ndetse n'ibyo ko kumbure twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwa muntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo ajya kwisanga ari umwigeme cyangwa ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jewe bampe icyo kizi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibi byinshi kubera ko ndi umuhungu yewe kumbure aho ibambewe nari numva yuko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gaciro imbere kukumva kurondera akumva yuko ego nibyo ko dutorana ibyo ababyeyi basize twe dukwiye kubibamo kumwe ntamaze agatima ko kumva ko nawe reka arondera ibyiwe akaba aricyo ashyira imbere cyane kuko byembo ni umenga defo ibihe bidoda kuzuza amenyo n'ibinebwe hariho abazokumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi ko ndi umuhungu nta kamaro ko kuronderwa ugaca usanga none na hagiyemo na muvezi vesite kubera ntashobora gufata neza atunganya ibintu neza atazi nyine byarondewe rero byo numva ikintu navuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarundi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gatima abarundi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yobabara mushiki we ariko aramererwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamazeho yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri aloyizi hama kuri jean bosco avuze ati kumbure hagiye gutorana k'umugenzo w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntugizwe n'icyo kintu kimwe cyo gutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho nimba yumva yuko uwo mugenzi we wari uhari kuva kera hariho n'iyindi migenzi yari ihari muga twisi ko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikurwaho kubera aho kumbure twabonye tutiki ikintu bitari bikwiye kugenda gutya ayi nk'uko kera atamukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu bakiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati wowe witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho iyiye ariko ibyo uno munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigenewe cyangwa abakenyezi bakigamwo ngo byagenewe abahungu ariko ubu byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa novuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke y'uko icyo kintu tutariko turacyumva kumwe novuga ko ari intambamyi ikomeye sino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashigikira ngo uveho ariko sirisaji ko habaho dezamelioration nabyo vyokorwa kugira ikibano kibeho gitunganijwe neza kandi abantu bose bumva nyene bajwitsa nuko ikibano gitunganijwe kandi ndibwira ko uh, ndakeka ibwirizwa shingiro ry'u Burundi naryo ryemera ko abantu bose abarundi bose bareshya
n'ubundi harimo ko twese tungana imbere y'amategeko rero kumbure twari dukwiye no kuroswa ibintu bimwe kuko yumva dufite uburenganzira bumwe amategeko aturekurira ibintu bimwe kumbure intambamyi ni uko urumva iyo atategeko rihari ritomora neza ibijyanye no gutorana naho yahagaze intambamyi nyamukuru
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi na elisa ariko rero mbere y'uko tumuhamagara nabe yihanganye hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri Justine nkuru nziza nk'uko nabibabwiye ni umurundikazi uba hano muri leta zunze ubumwe za amerika we aje mu kiganiro nk'umuntu w'umutangabuhamya ukuntu mu muryango wabo babyitwaramo Justine uraho urakomeye ndakomeye cyane ntaho nawe gatuma ntaho ndabona ngitaguza Nu- none ariko mba muri canada eh, ni muri canada ego nabonye nimero hanyuma eh, nkeka yuko ari muri muri amerika kubera ko eh, zitangirwa baba zose na banyuze rimwe muri amerika Eh, ndagushimiye cyane rero nawe uyu mwanya uduhaye ikaze muri iki kiganiro uri umurundikazi rero uzi umuco w'abarundi wo wo gu- gutorana ingorane zihari ku bigeme ingorane zihari ku bakenyezi wowe iwanyu mu muryango wanyu bimeze bite ufite basaza bawe mubyifatamo mute
Eh, twebwe ingene twabyifashemo Mm.
nibaza yuko ubwa mbere nuvuga yuko ibyo gutorana jewe nzi birimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose eh kuko ca wibazasoma eh, nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge nawe twafite abahungu gusa mhm, abahungu umunani abo bose rero murabona itongo ingene ringana benshi ni bafite amatongo manini si benshi bafite amahegitari none rya tongo uwundiho turetse n'ivy'amategeko niwarigaburira abo bana umunani abo Mhm.
bahungu umunani nabo bazobyara bati basubira abagabure buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirondeye rizofugika twebwe rero twavuze tuti mhm.
umubyeyi wacu yari asigaye avuze ati bane itongo rya so ntimuze murimanyagure Mm, bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa riri itongo ry'umuryango mhm, kuko niba atangura kurigaburira nze imana hakizimana mbere agakura ibi bose bose bakagabura umwe wese agaca agira abana ubundi bose agaca agira abuzukuru abo bose bazoza baraba bwa bunyenye bw'itongo none wumva turi ko dupfika turi mm, ko dupfika icyo nicyo cyane cyane umubyeyi na basaza bacu bahagaze ko baravuga bati reka riguma ari itongo rya data rifite izina rya data tuzoheze turikorere ko nka koperative Aha.
kandi ndamaze kumva n'abandi babigize gutyo koperative ni ukuvuga yuko iryo tongo Mubikorera ko mwese kiba ikintu cy'isangi biguma ari ikintu rusange Eh.
mukarikorera ko mwese imigambi y'iterambere aha hanyuma mukaza mukazagabura mukazasangira i- i- ibivuye mu ibivuyemo.
mukazobisangira kandi ku buryo bungana itongo ry'umuryango yirondereye eh icyo kintu ntitwagihagaze ko twese na mama ni we wenyine yabitanguye kuko yavuga ati none nimwagabura muzorigabagabana gushika ryari aha Eh, umutungo noneho uvuyemo murawu- murawugabura murawusangira mwese abahungu n'abakobwa mukanganya ego c- ego cyane kuko twebwe Ah, kuri ku babyeyi twebwe turangana aha umubyeyi wacu ntiyashatse ku kuturutisha bamwe n'abandi kuko yadukunda twese kimwe ahubwo ikindi kintu cyabaye iwacu no mu yindi miryango mike mike gitanguye kuba yego ni uko na bijya bya samuragwa bagiye hamwe bakumvikana na basaza banje samuragwa hagati aho ngaho nagira ngo mbwire abanyarwanda ko ari umutware w'umuryango Eh, eh babigiye inama na mukuru wanje n'abo basaza banje na mama yari akiriho baraheza batora jewe bampereza iyo responsabilite ubu ngubu ni wowe samuragwa w'umuryango wo kwa papa wawe ibyo binyegeza inyuma y'imi- y'imi- y'imico eh byose biva ku miryango biva ku kuntu imiryango yugurutse biva ku kuntu ababyeyi bugurutse biva ku kuntu nabo muvukana bugurutse
yego ariko nk'uko twabivuze na claudette wari utaraza mu kiganiro eh, nk'uko twabivuze na claudette niyo nzima yakomojeho yego ni ikibazo cy'umuco ni ikibazo cy'imiryango ni ikibazo cy- cy- cy- cy'imyumvire y'abarundi ariko kandi ati ni n'ikibazo cya za sentare ni ikibazo cy'amabwirizwa ni ikibazo cy'amategeko nyine nuko none se ku itegeko itegeko nshinga ibwirizwa shingiro na n'amasezerano mpuzamahanga eh, arimo itangazo ry'umuryango w'abibumbye ku burenganzira bwa muntu declaration universelle des droits de l'homme bavuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko mwebwe urumva bigomba gu- gukorwa n'imiryango gusa igihugu kikaguma aho ngaho ntigishyirireho amategeko atomoye
uya urumva nashaka kukwereka yuko Ah, ahubwo ababyeyi bafashe iya mbere hariho imiryango yafashe iya mbere mu kumva ayo mategeko mpuzamahanga mhm, kuko nk'uko nasanze claudette ariko arabivuga erega n'abo bagabo bavuga nta tegeko ryo gutorana rihari mhm, nta tegeko na rimwe kuko eh, iyo constitution y'i burundi iryo bwirizwa shingiro riranganisha abana yego kandi mwibuke yuko mirongo itanu na babiri ku ijana ari abo bakobwa none abo mirongo itanu na babiri ayo mategeko yoza abakumira mwumva ari amategeko nyabaki kandi urumva uravuze yuko n'amategeko kandi nibyo amategeko mpuzamahanga yose ashyira imbere uburinganire bwa bwa bose nta muntu n'umwe avuga ngo aruta uwundi Mm, rero nagomba ndakwereke yuko imiryango myinshi itanguye kujya imbere ku- ku- kubona kure kurusha leta nibyo biteye isoni mm, cyane biteye igomwe biva kuri aho ushatse kubifatira yego noneho reka dusubire kuri kurodete niyo nzima mwibariza akabazo eh, nawe nshobora kuka- ushobora kuza kugira icyo ukavugaho Eh, hagati aho nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira ku kibazo cyo gutorana mu burundi gutorana ni ukuzungura mu burundi bimeze bite ku bigeme n'abakenyezi nibyo rero turi kuganiraho umushyitsi wa mbere ni claudette niyonzima ahagarariye mu mategeko ishyirahamwe riha- ri- ri- riteza imbere umwigeme wo mu burundi hanyuma umutumire wa kabiri ni justine nkurunziza umurundikazi utanga ubuhamya ku byo- ku- ku- ku buryo im- um- umuryango we ku giti cye wabyitwayemo kandi nta ngorane biteye claudette naringiye kukubaza aka kabazo none mwebwe justine amaze kuvuga yuko aba- abakobwa n'abagore muri mirongo itanu ku- mirongo itanu na babiri ku ijana ni mwebwe benshi mu burundi none hari icyo mukora kugira ngo amategeko atomoye ashyirweho
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko abivuze nibyo urabye mu bitigiri Eh, igitigiri cy'abakenyezi n'abigeme Eh, mbere n'urwaruka bivuga ko aribo bagize umuce munini w'abagize igihugu Mm.
rero twebwe nk'uko mwabyumvise eh, sinzi ko nibanza nkagaruka gato ku cyo christine yaravuze Yego.
amavuta nishyura n'icyo kibazo yego Eh, yariko aravuga adushingira intare kumbure uko mu muryango wiwe bitunganije aravuga ati mbere twe nta n'ibyo kugabura ahubwo igumeho nka kimwe kibahuza nk'umugozi bahuza w'urukundo mu muryango nibyo uko eh, novuga ikibano cyubatse ino mu burundi hariho nk'itongo bita itongo ry'ubutaka Eh, ni itongo aba ari iry'umuryango Eh, n'ababyeyi usanga ubwabo atari itongo baguze ari itongo ryamuka kuri ba sekuruza donke uko bagiye barabaho rero iryo tongo n'iyo bagabuye ahandi hose icyo nibuka neza nk'ihenze ni uko iryo tongo ritigera rigaburwa iryo tongo rigumaho baryita itongo ry'umuheto cyangwa iry'ubutaka ni iry'umuheto Eh, rero bisigura yuko eh, nimba uyu munsi hariho imyidogo yaba n'abandi ati ntitu- ntihabaye kungana mu kugabura nuko desi bihora biteza ingorane meme no mu masentare ndazi uwojayo asangayo imanza nyinshi zijyanye n'ibyo byo kugabura eh, hagati y'abavukana rero byumvikana yuko eh, ni ikibazo gihari eh, nibyo nk'uko babivuze nta n'itegeko rihari risitasisha ko hari hari umuhungu ategerezwa gutorana Ni- ni kuvuga ni ikibazo kiri mu muco ingene umuco wacu umeze ingene wubatse eh, kumbure ukuntu umwana akivuka ingene afatwa byose biza gukura inkomoko ngaho oye mugabo byongeye siko byategereza kuguma bimeze nimba koko twemezanye ko twese tuvuka mu buryo bumwe umubyeyi akisama umwana mu nda iyi modernizasi itarahaba aho ubona bajya muri ekogarafi amenye ngo mfite ngo umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa ariko ararondera n'ibijyanye n'amatungo aravuga ko ariko arondera umwana wiwe ari mu nda atazi ko byose ari umuhungu cyangwa umukobwa kuko nk'ihenzi bya ekogarafi byatanguye rezaneno nabi byumvikana yuko aba ava bavuka utazi ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa mugo ukaba warondeye ibyangombwa baragura amatongo baragira ibi na biriya byumvikana ni ukuri abarundi twari dukwiye kumva Eh, naho erega ye sepane sesiyama yuko dushaka ngo hacyaba ngo kugabura ayo matongo ubwo nyene ababyeyi ntibahari hacyaba kugabura ibi n'ibindi mugo kamene zi ko ari droit n'umuntu wese umuntu uzi ko ubwo burenganzira burahari abuhabwe ntihagire umuntu n'umwe aza kugukumira ku kintu ufite k'uburenganzira hama ku kijyanye n'icyo yuko em, ngiriye ko abakenyezi n'abigeme go cyo kumwe n'urwaruka tugize umuco munini w'igihugu ni twebwe navuga dufite porsantaje nini ya popirasiyo buhondeze icyo turiko turakora hejuru yaho nk'ishyirahamwe ryishinzwe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi kuko nari nababwiye ni ishyirahamwe rikorera ngaha mu burundi rimaze pido venta rimaze imyaka irenga makumyabiri kimwe n'amajana icyenda na- Yego, na yego.
mirongo icyenda n'icyenda aha sabwe Na- narindi mbishyize mu Eh, kinyarwanda n'abarundi kugira ngo bumve- abatavu- batumve igifaransa babyumve do ni ishyirahamwe rimaze imyaka ma- irenga makumyabiri
ego eh, rimaze imyaka ri- rirenga mirongo ibiri n'umwe kuko ryatangujwe mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda Eh, twebwe turagira amahimirizo tukigisha abenegihugu bose na cyane cyane urwaruka dushimikiye ku rwaruka rw'abigeme ko bamenya amategeko eh, donc eh, amategeko ahari ariyo mwamye mwita amabwiriza wakumbuye mu kinyarwanda eh, bakamenya ama- u- amategeko abagenga hejuru yo kuyamenya osi eh, donc bara- barajisa donc barajisa mbere droit hejuru yaho bakamenya n'amadevoir kuko twebwe N'inshingano.
ishyirahamwe ryacu turabigisha yuko ntibagume bateze amaboko ntibarindire ko eh, bazoronka iki na kiriya kubera ko ari abigeme ariko bazobironke kubera babimerita kubera ko bashobora kuja Kubera ko en babikwiye, competition, ni uburenganzira bwabo.
bashobora guhiganwa n'umwana w'umuhungu barashobora kujya mu ihiganwa n'umwana w'umuhungu yaba muri vi sosiyale yaba muri vi politike eh, yaba muri vi ekonomike mu by'ubutunzi mu by'ubu- mu bya politike eh, mu kibano bakumva yuko nabo bafite icyo bashobora guterera kubera ko ubuhamya bafite bitari- bitarinze kuva ngo ni uko ngo ari umwigeme cyangwa umuhungu Eh.
rero hejuru yaho twebwe tura- turabaronsa ubumenyi bariga hama osi em, hejuru yo ngaho oye ni- niba uri kuraraba n'iyo hageze no mu by'ubuzi defa urasanga kenshi nabo bashobora guhiganwa n'abana b'abahungu kandi bakabasunza bakiga amashuri maremare bakiga mu bisata kera babona umenga ni ibisata by'abahungu ni ukuvuga mu bisata by'ubuvuzi mu bisata byo kubaka aho hose turabahimiriza bakumva yuko ni abantu bafite ibyangombwa byose bafite ubumenyi bwose bashobora guterera batarinze kurindira yuko uyu cyangwa uwundi aza kumufata ukuboko Eh, rero eh, navuga ko mu ishyirahamwe ryacu ni ibyo dushimikira ko cyane ko tubahimiriza bakamenya amategeko abagenga bagaterera bakagira icyo baterereye bakumva yuko igihugu cyubakiye kuri bo bafite intererano ntangere mu iterambere ry'ikibano cy'igihugu muri rusange nuko rero nu- urumva yego duke ariko Yego.
tugize umuce munini mugabo ibyo dukenewe ntibishikwe ko ni uko biragaragara haracyariho igikorwa cyo gukora haracyariho abagikeneye kwigishwa hariho abakuriye muri uwo muco maze bumva yuko umuco wubatse uko ntegerezwa kuwugumamo gutyo oye nibwo tubayeho kugira ngo ibitameze neza tubihindure dukontribuwe muri shanjima cyangwa dutange intererano mu ihinduka nk'ibi n'ibindi bitameze uko tubyifuza kugira ngo ikibano kibeho cyuzuye kandi gikwiriye gifite ibyangombwa byose claudette niyo nzima ndagushimiye noneho duhamagare leonard sibomana sibomana we Ndabashimiye. Mhm.
yego sibomana uraho urakomeye regome turakomeye nta ngorane uherereye hehe siboma
kiwemerere ngaha mu gihugu cya tanzaniya
yego muri tanzaniya urakora yikize kuri umurundi Oya. Eh, ko ndi umurundi aha muri tanzaniya ndafise ivya- eh, ibyangombwa ndetse byanatumye nza ngaha Eh, ni ukuvuga nyene ndi ngaha muri tanzaniya mu majambo make wikorera utwawe
ego canke gufashanya n'abandi ngaha nyene eh nuko ego noneho ufite ikibazo cyangwa se i- igitekerezo
Eh, ahubwo nari mfise ikibazo nshobora kubaza eh, uyo mumama yego
Eh, nk'ubu urashobora guhura eh, nk'umubyeyi yaribarutse nk'abahungu nk'akarorero nk'umunani Mhm.
ugaca usanga abo bahungu bose yarabagaburiye itongo ugaca usa- eh, ndetse akaba afise nk'abakobwa ba- bashika kuri babiri bose hamwe bakaba abana cumi
yego
hanyuma eh, abo abo bakobwa bose bakaja bakaja kubaka izabo yego
mbega mu gihe bishitse eh, aba bana b'abakobwa eh, ba- bubatse neza mu majambo make ingo kweri atangorane Mhm.
none wumva boza ku- boza kubaza ikintu cy'itongo gute kandi n'aba bahungu hari n'igihe wo- uca usanga n'uwo mubyeyi afise agatongo gatoya ugaca usanga yarabagaburiye abo abo bahungu bose umunani none wumva abo bigeme boza kugora abo umunani cyangwa abo bigeme nta ngorane n'ubwo boguma hiyo kazima ubuzima bwoba buriko burabandanya Ni- niko kabazo nashaka kubaza ye mbere y'uko uh, bagusubiza reka tubanze duhamagare na elisa urakoze cyane leonard sibomana
aya nta ngorane namwe murakoze ye duhamagare rero na elisa hanyuma uh, babasubirize hamwe elisa
Oui, uraho urakomeye
muraho neza irindi ryawe ni irihe
irindi zina ni ryose ni imana elisa byose ni imana
Eh, aha uherereye he
mperereye kuri tabo mu majyaruguru mu karere ka gakenke mu rwanda ye ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ngewe igitekerezo mfite yego
mbonere ku bavandimwe bambanjirije mwahamagaye uh, ari bariya bari i burundi ari n'uri muri tanzania numvishe bose hari umuco nyine ubwo ngubwo uha agaciro umwana w'umuhungu ariko umugabane umukobwa akaba atabonaho uko Mm.
nabyumvishe eh, niko bimeze ibyo rero twebwe hano mbona ari ibintu byamaze kutwinjiramo ubu ngubu ari umuhungu ari umukobwa ku mitungo abana bose bagira agaciro yego bivuge ngo uwo muco uba wari uriho mu bihe bya mbere mm.
twarigishijwe wararangiye abana bose bahawe agaciro nk'uko leta yacu iha agaciro umugore mu iterambere Mhm.
ni nako yashyize uwo muco no mu byerekeranye izungura ari byo by'ibyo kubona imitungo ubu abana uko baba bameze kose umuhungu umukobwa ku mitungo y'ababyeyi babo igihe iyo kigeze buri wese abona umugabane nk'uko bikwiriye atari ukuvuga ngo uyu ni umukobwa ngo nta kintu agomba kubona kuko nakomeje kumva aho- nk'uwo muvandimwe ubajije abajije yu- wumva ashaka kuvuga ko igihe umukobwa ari mu rugo rwe yashatse ameze neza atagaruka kureba ku mitungo y'iwabo Mm.
uko bimeze rero ni ukuvuga ngo yaba ameze neza mu rugo rwe afite imitungo n'ubundi byanga bino gaho yakomotse aba agomba kuhabona umugabane niko ngewe mbibona iwacu ubu ngubu bimeze ari nabyo tugenderaho byose ni imana urakoze
murakoze nawe mu ijwi rya amerika ndabashimiye ye kuri ibi ngibi byose ni imana avuze yego nibyo eh, hari n'itegeko noneho ryo ritomoye ribivuga neza yuko abana bose ari kimwe bashobora kubona imigabane ni ukuvuga gutorana itegeko ririho kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda niba ndibuka neza niho ryemejwe ryo rero rirahari ritomoye kandi umuco koko ni- no mu rwanda niko wari umeze mbere y'uko iryo tegeko riza hanyuma iryo tegeko rihana uburenganzira umugore kuba yazungura cyangwa se gutorana mu by'umugabo we aho yashatse ni ukuvuga afite uburenganzira aho akomoka n'aho yashatse niko mu rwanda bimeze iryo tegeko rwose rirahari noneho rero dusubire ku bashyitsi Eh, duhere kuri justine nkuru nziza agire icyo avuga kuri bariya bose bamaze ku gutanga ibi- ibitekerezo n'ibibazo byabo justine bose babumvise rero eh Eh, urabivugaho iki bon nguma mbaza nti mbega igihe nk'uko eh, mugenzi wanjye yabivuze igihe babyara Mm, umwana w'umukobwa eh?
yego
bamubyaye bamushaka cyane cyane iba ibaye agisida ko muri icyo gihe ibaye agisida tuzohava dushika ahantu nko mu bushinwa umengo harageze ahantu bashika bakita abana b'abakobwa iyo ubonye ubyaye umwana w'umukobwa Mm, ugasanga uramwishe ko baguma binyegeza inyuma y'umu- y'umuco niba bapfuma bavuga bati ntabyo dushaka kubyara abana b'abakobwa ibyo Aha.
nabyo byo kuvuga ngo ngo ngo ngo aba- ngo abahungu ngo yabyaye ngo bazotorana eh? ntibabije inama bibe inama y'umuryango mugabo ntibibe ikenye kuko dukurikije iby'umuco tugaruka kuri cya gikenye ryahohoterwa mm, je mm, nabyo ndiko ndabwira abantu ndiko ndajajiba ntereka naho mubisina ko iri hohoterwa ry'abakenyezi bimeze nk'igihe bavuga muri afurika du sud ngo umwirabure ngo ntashobora gutwara no mu bindi bihugu usanga ubwoko umwe bukinyuza ubundi ngo ubu ngo ntushobora gutwara ngo nta bwenge bazi ngo nta biti burya ni exactement la même chose ni kimwe neza nk'uko bivuze ni mu rundi rurimi yego ni ku rugero rumwe Eh.
ariko bavuga ngo ntibishoboka umwirabura dushobora ariko mwarabonye ko byahindutse ibintu byose navuze ni mu mitwe ntibakurikize amategeko bakoreshe afata ibintu ni question de justice question de justice et de droit donc ni akarenganyo ntibareke kurenganya uwo mwana w'umukobwa justice dura ni ukuvuga eh, ubutabera cyane ubutabera hanyuma rero duruwa ni uburenganzira Eh, uba uri kurarenganya uwo mwana w'umukobwa mbega urazigato maso yuko kenshi Mhm, abana b'abakobwa nk'aba bamaze gukora mhm.
usanga aribo bitaho imiryango n'iryo tungo aribo barikorera ugasanga nibo batanga icyo bita umukozi Mhm.
aza gukora rya tongo inzu ari abantu bafise inzu ugasanga niwe yi- yi- yitaho kuyisubiramo mugabo ugaca usanga hageze gutorana bamwigijeyo rewe nama ndiko ndabaza nti mbega nk'ubu abakenyezi twoja hamwe tukajya inama tukagura amatongo tugaha ubu tugaha ubu tuka- tukarera abana b'abakobwa kurondera ubutunzi bwabo bakigurira amatongo natwe tukagurira amatongo abo bakenyezi none hageze gutorana bagaca bahereza ya matongo abana b'abakobwa ntimwumva ko kuba farwo ka karenganya kazoba gashishikaye erezima tugira imana ko tudashobora kurenganya abana b'abahungu n'abacu twe tubakunda cyo kimwe n'abana b'abakobwa ntibikabe rero aho tworondera ayo matongo y'abana b'abakobwa gusa yego Eh.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ikibazo cyo gutorana ni ukuvuga kuzungura ku bigeme n'abakenyezi mu burundi niko se claudette niyonzima i- u- n'aba ngaba eh, byose n'imana na sibomana byose n'imana ari mu rwanda sibomana ari muri tanzania Uh, ibyo bavuze hari icyo wa- wakongeraho
Eh, nibaze ko byose n'imana ataco nza kongera ko kubera urumva wewe yatubwiye kumbure intambwe ahari imaze gushikwako mugabo iyo eh, sibomana ujya mu mvukanyi ari muri tanzania yaba yari hafi namwibariza kuko yatubwiye ati umubyeyi abana abye- yibarutse abana cumi babiri bakaba ari abigeme umunani bakaba aba- abahungu maze ngo abo bigeme babiri bakubaka neza yuko ngo bohava bagaruka kugora ba bahungu umunani nari kumwibariza kumbure nyuranije nkamubaza nti none abo bahungu umunani naho eh, iyo aba aribo bari bubatse neza aba bigeme babiri nabo bitameze neza hoho byociye bigenda gute Mhm.
rero numva ata zindi siguro zirengeye izo navuze navuze ubwa mbere Mhm.
ni ukuri ikibazo cyo gutorana gihagaze ku kibazo cy'ubutungane n'ubuntu kuko ubuntu ubuntu harya ni ikintu gikomeye cyane Mhm.
nama nibaze yaba ibyo umuntu avuga yari kubanza akishyira mu kibanza cy'uwundi muntu byari gu- byari gutora inzira gusumba rero eh, nk'uko yabivuze n- kuri icyo kibazo cyiwe kijyanye no gutorana kubera ko yavuze abahungu umunani n'abakobwa babiri numva ata yindi ntererano itandukanye na zirya natanze navuze bikwiye ko duhinduka mu mitwe tukumva neza yuko nimba wari ukenye nimba wari utunze ntibizogabanuka kubera ko ugira usabikanye n'uwo muvukanyi w'umwigeme cyangwa uyu wundi cyangwa uw'umuhungu a- asangiye na mushiki wiwe kubera ko nizera defwa naho bavuga ni benshi buye ni bake babayeho kubwo ibisigi kubwo ibyo ababyeyi babasigiye benshi mbona biruka barondera kubaho eh, uko bukeye ko bwije yaba umwigeme cyangwa yaba umusore bari bakwiye kureka icyo kintu nicyo ariko nk'uko zitinya bivuze si cyo si ibyo bintu bagira abagabura nibareke yumve ko umwigeme nawe anezererewe ubwo burenganzira buhari yavutse afite abubemo nk'uko yabivukiyemo ariko biri mudakwiye kubihinyika kubera bijya gutuma bisubiza inyuma gutera imbere kw'ikibano mu gihe abantu babayeho batangana ugasanga na wa mwigeme ariko yishyira inyuma mu guterera eh, aguma avuga ati umusore ko ahari cyangwa umushinga ntaye ko ahari kuko nk'uko Christine yabivuze cyane ni kuri uyu munsi amabi akorerwa abakenyezi afite inkomoko ngaho oya afite inkomoko muri uwo muco hakirimo utuntu duhaze rero eh, nimba twumva yuko dukwiye guhagurukira rimwe twese tukagwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ni uko twoshyira imbere cyane icyo kintu cy'uko bumva bakura bangana ari bamwe mu ndero ababyeyi imiryango bose bakiyempirika bagashyiramo ingufu yaba mu babyeyi yaba mu mashuri umwana agakura azi yuko ati turangana ajya nawe undi muhungu nawe ari umukobwa dufite uburenganzira bumwe imbere y'amategeko turi bamwe ababyeyi bagashyiramo ingufu bakaza barabisigurira abana guhera bakiri bato bagakurana ubwo buntu kuko biragoye umuntu ko yavutse kujya kumuhindura akuze cyangwa uhindura ibyo yakuranye hakiri imyaka itagira uko ingana iyi porosesi tunavuga ni urugendo rero bamwe ababyeyi imiryango yombi ijyamo inzego ni ukuvuga leta ikabishyiramo ingufu kubera ko baguma bashimikiye kuri uwo muco nibaza yuko aha tukaba tubona n'imanza nyinshi mu butungane byokunda hakajyaho iryo tegeko kumbure byotuma yuko ibintu bijya ku rutonde ibisigaye byo kuvuga ngo agiye kubaka akadoza gutoranya ndetse ntadoza ibyo nibaze ko ni oruganizasiyo ni itunganywa rya buri muryango umuryango wose ufite uko witunganije nimba bahora bakundana ntibajya bankana ngo ni kubera ko hagiyeho iryo tegeko ry'uko bokumva yuko bangana bakwiye kuronka uburenganzira bumwe nuko numva nuvuga kuri kuri ibi byiyumviro aba bavukanyi bagiye bashyikiriza hino gikuru nohimiriza n'ukuri abakenyezi yaba abigeme abakenyezi bumve yuko icyo kintu bumvise gutorana ntibumve yuko ari kujya ko ari kudota mu rugo ngo yitunge nijye mushinga ntahe nihe ibibanza ibi na biriya bumve yuko ntibyotuma ahubwo urugo rubaho ruri ekiride abantu bumva umuntu ashobora kubaha uwundi muntu rohete kubaha uwundi muntu kubera ko bose bajya bumve ko imbere bafite uburenganzira bumwe hadoba kubahana amabi akorerwa abantu bariya agabanuke hatitwaje ngo uri umukenyezi cyangwa uri umwigeme ayo maba amaze kuhava abantu benshi usanga bitwararitse ibyo guteza imbere ibyo byabo ikibano cyabo igihugu cyabo usanga ibi bintu bigenda biradutandukanya bitari bikwiriye biriko biravaho rero nuko numva ni kuri imiryango yigira icyo ikoze ababyeyi bumve ko bafite uruhara rukomeye cyane mu iregwa ry'abana babo bakiri bato maze n'igihugu nacyo gishyire gifata ingingo nziza kumbure zituma umuco wacu udatosekara mugabo osi abantu bumva babayeho bafite uburenganzira bumwe radiyo ijwi rya amerika yego radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku kibazo cyo gutorana ku bakobwa n'abagore mu burundi giteye gite nibyo turi kuganiraho na claudette niyo nzima ahagarariye mu mategeko ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu burundi turaganira kandi n'umurundikazi jositine nkuru nziza aba muri canada we yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu mu muryango we biyumvikaniye bamugira n'umutware w'umuryango basaza be bateranye nabo bavindimwe n'ababyeyi bose baraterana bamugira n'umutware w'umuryango n'ibyabo baravuga bati tugomba kubishyira hamwe tukajya tubicungira hamwe nuko noneho rero kuri telefone dufite jacques na yunusu duhere kuri jacques jacques we uraho urakomeye
ndaha ndashima kabisa uherereye heza jacques
kano kanya ndi mu burundi
mu burundi burundi ko ari bunini ni muyihe ntara
mu ntara ya rutana
ese irindi zina ryawe ni irihe
nahiganiye nahiganiye
nahiganiye ye nuko igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo
nagomba naho nabafatiye mu mpera gatoya bamwe bamwe numva ibyiyumviro by'abantu babiri bahejeje kuvuga yego
uwa nyuma ariko aravuga ni umushyigikira cyane
yego ariko kandi iki kintu cyo gutorana nk'uko tuba kimubundi ni icyo kwitondera cyane
yego
ati gute twisunze ingene imico y'abarundi yiva ndiko ndabona nimba hatazogira igihe leta yonyine aba yigishijemo ingufu kugira icyaha ikeneye kizogorana kuko gushyiraho amategeko yerekeza iyo ngingo gutyo ni ukuvuga mu burundi turafise kurana hari icyo bita igiseke aricyo aza gutora icyo gihe nacyo ntitwoza turengera aho turongera umuco wacu rundi rugezo cyane ikibiriraho yego
reka tugende bukebuke tugende turabyigisha niyo abarundi babikunda sawa ariko kandi
yego sinizera ko ari abigeme benshi cyane abiri imizi abo bo hasi cyane bazohava babyemera kuko ibyo bintu bizava bize gusambuza
yego
ariko raraba ntitwumva ko imiryango yose yo mu burundi yifashe neza ni ukuvuga iki gihe ibyo ni itegeko ntiryamara kujaho yego umuntu azoba azi iwabo badafite umuryango umeze nk'uwisumuye gato mu by'ubutunzi Mhm.
kidogorana cyane ingene ashobora kuronka umugabo
yego jacques icyo jacques gihe ntituzatugikosa urakoze cyane ndumva igitekerezo cyawe cyumvikana neza urakoze ndiko ndaduga cyane hari ahantu ngomba gushika Ar- o- none ak- akanya gato cyane katarenze umunota rero
ngo reka ah, ntacyo reka tugarukire- tugarukirize ngaha ariko kandi eh ntibabigendemo buke buke babyigisha babitahura ariko kandi nka jewe sinokumva ko iryo tegeko rishigikira cyane ye urakoze cyane ahubwo niyo bashikaje twabona ko twabanye neza bazatugabure twaze hasi ko byose ni iby'umuryango nta ngorane J- jacques uragushi- uragushimiye cyane
sa murakoze namwe umugoroba mwiza aho ngaho mu rutana
Eh, murakoze radiyo ijwi ry'amerika nababwiye mu kanya yuko turi kumwe na yunusu mbere yuko mpamagara yunusu hari ikintu ki- ki- kimbangamiye cyane muri iki kiganiro iki kiganiro kirareba abakobwa n'abagore ikintu cyantangaje ni uko nta mukobwa cyangwa umugore w'umurundikazi nta n'umunyarwandakazi wigeze atwoherereza nimero nawe ngo tumuhamagare ese iki kibazo ko ari icy'abakobwa n'abagore b'abarundikazi abanyarwandakazi bo rero bafite itegeko ariko se kuki nta n'umwe waje byibura ngo yunganire abavandimwe b- b'abarundikazi kuki nta mukobwa cyangwa se umu- umu- umu- umugore uri mu burundi watanze nimero ye nawe ngo yibarize ikibazo cyangwa se atange igitekerezo cye muri iki kiganiro ni ikibazo gikomeye cyane kuki ikiganiro kireba abagore baburamo ahangaha ubwo ngubwo ni ukubyibazaho abarundikazi tukabashishikariza n'abanyarwandakazi birumvikana tukabashishikariza kugira uruhare mu bibazo byabo bibareba no no mu biganiro gutya ku maradiyo mu binyamakuru bakagira uruhare ku bibazo bibareba Ay, kuki kuki ntabwo nifuza ko umukobwa wanjye abandi ari abahungu bajya kumuvugira ibibazo ntabwo nabikunda ibyo ngibyo mumbabarire ntabwo ikiganiro ari icyanjye banywanye b'ijwi ry'amerika mumbabarire nari nari ntaranye gatoya gusa ako kantu nu- numvise kari ngombwa ku- ku- kukazana aha ngaha noneho rero mpamagare yunusu yunusu we yunusu namu namu ndabumva urahura akomeye yego ndashima kwe nabonye uri muri kenya yego ndi muri kenya andi mazina yawe ni ayahe
ni yunusu bakebya nyine uko yego igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yewe kuri ibyo hari icyo nasi nayiterera kuko ibyo bintu kuva byakavugwa byarashyitse kuri twebwe Mhm.
twe mu muryango iwacu twavuze turi abana dushira mirongo ibiri na bane
yego biratugora eh, tura- biratugora nyine tuyagabura bisaba ko dushyiramo n'abakobwa bose kugira muntu akangana nk'umwana ku wundi Ah,
rero tumaze kubigira uko mu nyuma niho twabonye ingaruka mbi turavuga ati niburi buri iterambere ryo mu burundi kuvuga ko iramu- ko mu- umu- igitsina gore cyotorana mhm.
ntibirahagera
ingorane ingorane mwagize ni izihe
ntibahaze baha umuzigo munini u- uremera a, leta ngo ubishyiremo intege zirezire ni ibintu bisaba kubitondera kuko nabo ubwabo barakeneye inyigisho z'ukuri ayo matongo ariko barasaba hari uwumva ati ndasaba gutorana ndasaba kugi- iki akaca yumva amengo ni ikintu azoba atoranye akumva amengo ni icy'akamaro kuri we kirenze ariko barakeneye inyigisho ubwo bo ubwabo bakamaze bagatahura igitumye batorana ibintu byo guca bihutira amengo botarukiye akoze niko nabibona ye yunusu urakoze yego cyane ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda claudette niyonzima na justine nkuru nziza dusigaranye iminota itageze kuri ine kugira ngo iki kiganiro gi- tugisoze none nagira ngo mu minota ibiri ibiri muduhe umwanzuro kuri iki kiganiro duhere kuri claudette niyonzima
Eh, murakoze cyane Eh, kumbure sinza kugaruka kuri bino uno muvukanyi yagize kuvuga bijyanye n'ukungene eh, mu gihe botorana intambamyi kumbure byohaba kubera ko badashoborengera ngo no gutunganya ayo matongo atanze akarorero ko mu muryango iwe Eh, nibaza yuko nk'uko ho- bavuga ngo nta muryambwa ngo umuryambwa w'umwe agatukisha umuryango nimba hoba harabaye ako gahaze mu muryango iwabo ntibisigura ko abigeme bose ari uko boca byoca bigenda kandi no mu bahungu no mu bashingantahe ndazi yuko bose atari abantu batunganye aho woca usanga ata muhungu naho nyine asiye gutorana Eh, rero ngerekerije ngaho eh, ikintu jewe nosaba by'umwihariko kuri iki kiganiro cyose Eh, ni- ubutungane n'uburabe buhagarare butunganirize bose eh, bwisunze amategeko kuko nk'uko bisanzwe bimeze ubutungane bwari bukwiye gutoranya Mm.
bwari bukwiye gufata abantu bose kumwe bagatunganiriza abantu bisunze amategeko hama abantu ni kuri muhamagariye umuntu wese yaba umushingantahe yaba ugwaruka yaba abakenyezi yaba abigeme kugira ubuntu kugira ubuntu twumve yuko urakwiriye kuronka ikintu kubera ko hari eh, u- ubushobozi usumbije uwundi muntu kubera ko ufite wabimerita eh, mugabo hatarinze kuba poze kondisiyo iyi canke iyindi
ndagushimiye cyane ikindi nacyo yego no- yego eh, murakoze cyane nanjye ndabashimiye ndashimiye ijwi rya amerika nuko nuko hanyuma rero dusezere no dusezeraneho na ariko uretse kugenda uze gusezera nyine ku munota wa nyuma na nkuru nziza rero Justine akantu ka- ko gusoza iki kiganiro gatoya kagufi cyane Justine Justine Justine telefone ye sinzi ukuntu byagenze gusa nshuti zacu mbibutse ko mwumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twarimo rero tuganira ku kibazo cyo gutorana ku bakobwa n'abagore mu Burundi uko nabyumvise abagabo bose nibo baje muri iki kiganiro b'abarundi batsimbaraye ku muco ntabwo bashaka ko umuco wabo uhinduka nuko ariko bakavuga bati ni ukubyitondera gusa bikigishwa ku buryo buhagije Nuko, ubwo rero twaganiraga na claudette niyonzima ni umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu burundi association pour la promotion de la fille burundaise justine ndagushimiye cyane sezera rero ku banywanyi b'ijwi ry'amerika oh nako claudette mbabarira Nibaza ko mubwiye Claudette, eh, Ni eh, Claudette, nagira yego.
ngo ngurukire cyane eh, iradiyo ijwi rya amerika rya kunyakura nkaba nashyikirije ibyiyumviro byanjye ku izina ryanjye ku izi- izina ry'ishyirahamwe ryishinzwe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi apf ndongoye no ku izina ry'abarundikazi bose ndashimiye abagize intererano bose hama nkaba mpamagariye abigeme n'abakenyezi eh, kugi- kumva yuko ari uburenganzira bwabo gutorana nkaba ngize nti tugire amahoro yewe nawe uhorana amahoro Umunsi rwose mwiza, Ye- yego nawe umugoroba mwiza justine wagarutse Eh, nagarutse nagomba mvuge yuko ninashimye ikintu claudette yagarutse ko cy'ubuntu duhagarare ku buntu duhagarare no ku rukundo mu miryango ntibagume binyegeza inyuma y'imico ubutungane bukore kuko ndetse mbona twamaze kumvikana mu muryango ingene no- noza gutera musaza wanjye ari ku itongo atagira ingene abaho nkaza kumutera ku byo twimbuye bagerageze rero ahubwo bashyire imbere urukundo n'ubuntu mu miryango abana bose babafate kumwe justine nkuru nziza ndagushimiye cyane rwose murakoze namwe kudutumira Namwe mwe- Ndasezeye n'abo twari ko turaganira yego rwose urakarama namwe mwese nshuti mwese mu nshuti z'ijwi ry'amerika mukunda ijwi ry'amerika radiyo yanyu ndabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama